بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد baruusakeenna ka ardhaa kana osoon eegalleen dura darsii kalee fudhanne xiqqoodhaa sin gaafadha فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح إننا هيكو دندايا فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح هيكا يوم مصلحة لما تكا سدي تكا أفر نفتيس الرت والقبد وأن قاريه الدت بك تكا والقبته يودن ديت هندت هجر yoo hundatti ka bakka takkaa hojjetuu hin dandeenye taate maal goona ta irra ol aantu ta irra caaltu ta irra gaarii keessaa fudhanna fakkii namni haa kennu hundi jira fakkii takka oma takka ta'a oma sibirii takka takkumaan fakkii godhi waan gaarii hedduutti bakka takkaa dhufee ol qabatee hayyaa masiida akkas fakkeenyaaf waan jedhe yerooti masiida agasiseente imaamni iqaamu jira sunnaa tahiyyaa masiidaan salaanne ammallee raatibaa salaata dura jirtun salaanne sila maslahaa isiin sun waan gaarii garuu waan gaarii birattu dhufee si qabate salaata fardi'i lachuu wal bira hojjetuu hin dandeettu raatibaas salaattee salaata dhufuu hin dandeettu kam dura dursite jenne sunnaaf waajiba wal qabate kam dura dursina waajiba waajiba lamattu wal qabate yeroo atin dhuftee masjida seenuu jirtu salaata janaaza'aa salaataa jiran jenne salaanni zuhrii waqtiin salaata zuhriillee dabru jirti ati ammoo zuhriin salaanne maal goota zuhrii salaatta lachuu maslahaa dhuftee wal qabatte lamaanuu waajiba ammoo waajibni kun walii ol walii gadi jira atiin salaata wahii nazrii seente rabbi har'a osoo aduun hin dhiine akka salaata salaattu raka'ata lama osoo atiin mashkuula taatee yeroon argatin salaata asiraa yeroon isaa dhumatuu geette rabbillee duraan ballama irraa fuute akka sunnaa raka'ata lama salaattu malee guyyaa arbaan hafneetiin salaanni rabbiin sirra kaa'e ka waajibaa kuunis yeroon isaa bahaa jirti kam dura dursite lachuu wal bira hojjetuu hin dandeettu. mafsadaan lama yoo wal qabatte tam dura dursina mafsada waan hamaamtu waluma dhufee walitti qabate haraama kana lamaanuu dhiisuu hin dandeettu tokkotti keessaa bu'uun dirqama ka irra laafa'aa faallataanii jechuudha. Haraama lamaan keessaa kan irra rabbi biratti diriin isaa laaftu sanif buuta kaan jalaa bahu. ومن قواعد الشريعة التيسير يو ركون هركاسي قبض چنقين لبني سمودته لكم لبني كن قدتون دير قمني ربين سرك هاي قديمة جن ني فكين نقول أن ديتنا فكين تنا هاي صلاة صلاة دابدا قوتدا يرو ستيرا ركون سكبتي أما إما لديمتي إيجا إما لديمتي amma salaata zuhrii jirra xayyaarri bahuuf daqiiqaa afurtama tafe salaata asiraa yeroon isaa gahu homoo sa'a tokkoof cina tafe maal goota salaata fagoo jiru san fiddee as fidatta dirqama rabbiin sirra kaa'ee guddichisan laaffiftee as fidde jechuudha maal cinqii waan sirri jettuuf gabbu'e ka dur bakka isaa eeggatu dhaabatee achirraa gabbu'ee amma bakka siitii gadi hayyama jechuudha akka musaafiraa karaa deemaa jirta duraan afur afur salaat jedhe rabbiin daqiiqaa kudhan sirraa fudhata. waan safara taateef dirqamni duraan afur afurii kan daqiiqaa kudhanii sun gabbu'ee cinatti gad deebi'eerta daqiiqaa kuma shanitti fiixisiin jedhan lama lama salaatii fakkiin biraa salaataa sana malee wanni yoo cinqiin gabana si qaban salam yoo cinqiin si qaban sun gabana gabbuutu maal sammuu teessan akkanuma oofaa waan addunyaa guutuu keessa soomana hayyee akkan faana yoo dhukkubsatte nama guddaa umriin isaa sa'a kudhanii sagal akka ammaa kana soomuun ti jabaatte dirqamni rabbii ka achi riyu sun gabbu'amu rakkoo isatti isa harkaa qabdu ol kaa'e sa'aatiin dheeratte umrii nama guddaa dhukkubaa harkaa qaba waa hedduun dhuftee wal qabatte dirqamni irra jiru kun gaddeebi'a nan deettu een nan deetu sirra afaan hiiki hayyee hiiki akkam godha duuba kati gootu yoo ka diiseembaraaf nooweembaraan eeggattee ka soomuu dandeettu taate siin eeggadhu yoo kan dandeenye hoosanuu nyaachisi rabbi si laaffisa wanni wanni dirqamaa hin jirtu laala akkan wanni wal qabanii illaa wa illaa fiduu qabda yookaan si ajjeesana waan jedhan hin jirtu amantii keessa dirqamni hin jiru dirqamni hin jiru wanni lubbuu baasaa hin jirtu jechuu kiyya wanni kun wanni silaa waajibaas martuu dirqama dirqamni rabbii kun ammoo dandeettii teetii walitti hidhaa qaba waan ati hin dandeenye rabbiin fidee sirraa kaasa abadan mustahiila kiiloo dhibba lamaa guyyaa irraa fuutee bakka san geessu hunda rabbiin guddaa isin jiru akkas kiiloo dhibba lama fuudhee hin beeku atuu kiiloo jahatama kiiloo dhibba lamaa kan gootee fuuta hin beeku rabbiin wama ati dandeettu qofaati kenna wanni martuu waan namni danda'u laalame amantii islaamaa guutuu keessa laala waan tokko kan namni dandeenye takkaa keessa gartanii takka keessa hin jirtu yoo jiraattis rabbiin gabbuusa kanaafuu abbaa rahmataati kaa وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار يون دندين بالكم ننجر صوم دندين لم يجاتكم بالكم ربي كصوماس ننجر ونعبتا يون دندين تنجرات بالكم ننجر وقرت على سين فائدة وانت يكسين قدو سبحان الله دندين تنجرتوني بالكم ننجر جوابين نتي بالكم نما ننجر وشو برسيل إفنامي تدبيني dirqama nun jiru jechuudha dirqama bahayyoo sibiistuu irra guddaa dirqama bahuu jechuun walaa muharramun maxaxxaraari dirqama sittaate waan tokko hojjetuun haraaminaan hin baati haraamin abbata yoo wanni tokko tahuun dirqama sittaate haraaminaan dur isiin haraamaa sun ni baddi fakkiin dheebus ajjeesse dheebus ajjeesse du'a sodaate bishaan najisaa tokkotas jira bishaan najisa jiraas bishaan najisaa kana dhuguu si hayyamta bantii bishaan najisaa dhuguun sila haraamu bishaan najisaa kana dhuguu si hayyamta moo waan lubbuun bahuu deemu jirtuuf diina si qabate hijibni dur haraamu hijibuu si hayyama guyyaan hin gamanaan seentee gamanaan seentee ganda kee duudinsi barbaadu jiran ati ulee hintee fudhattee baate ganda keessaa ammoo abaloo gartee isin jedhan hin garreetta wallahi hin garre rabbi garsiifne abaloon sun simaa beeka ammoo halaala siif gahe hijibuun haraam ammoo sila akka iddatti cinqii waan dhufteef ta lubbuu hijibuu rabbi guddaan si hayyame jechuudha hijibdee jalaa bahu amma ولا محرم وني حرام انجرتو مع اضطرار يو درقمني سفيت درقمته وني حرام انجرتو كيجي بكان كدران حراما كمؤمن حالة كل كيسد كيجب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سن سي هيا من جيتو كيجب فكين نف لغاتي ما جنة كان إيه نياتا فكين نف خريفو خلي خلي فكي غونه وقتي يسون فكي غونه وني بكسر جرا دوبا waaheddu jira tokkoffaa baabdi tun baaba irra rakkoo qabu baabdi xiraara jedhamtu tun waan rabbiin haraama sirra godhe inqii qabaa rakkoo qabaa saniif godhee saniif itti seenee jechuun tun baaba namallee kararraa balleessuun maltu diliin nama buusulleen isii maltu maal yoo namuu ifumaa ka'ee fassarate baan gadafee fedhu fassaratu wanta keessattuu warra dargaggeessaa gaa aboonni isiin qabu qaxararra jira itti seenuu rabbina hayyame wedhe bibbii dhufte wanni ilaalan asitti waa hedduu ilaalan tokkoffaa badiilli jira ati dirqamni harkaasi qabaan gara rakkoon cinqin harkaasi qabdiin gara badalli hoo jira wanni kana fakkaataa ka haraaman ta'in jirti kennaaf amma kee gabaabni tokko isin kenna majlisul qadaa'il orobbii jedhanii majlisul iftaa'il orobbii jedhanii majlisni tokko jira ka orobbaa kanaaf akka waa godhu sheekh yuusuf alqardaawiitu itti gaafatama jiraati guddaa warri warra olmaa guddoo kee jira warri kun fatwaa godhanii maal jedhan fatwaa godhanii maal jedhan waan cinqiin jiruuf waan namni kenna daruuraan jirtuuf haala daruuraa kee jirra mana riba'aan bitatuun dhalaan bitatu ni gaya jedha daruuraa jedha daruuraa haalli daruuraa haala daruuraa kanatti dhimma baanee walaa muharramu maca xiraarii yoo daruuraan jiraatte wanumaan haraamaatu hin jirtu mana keessan ofirraa bitadha taaksii hantee ofirraa liqii fudhadhu dhalti sun martuu sirriitti hin deemtuu jedhe warri amma asitti yoo huluu akkana banan namni baay'een dil'aa'uu mala baddiseenuu mala namuu tasiiti fatwaa godhatu mala hatta namni fatwaa siin godhatumaa fi godhatu mala kanaafuu wanni ilaalan waa sadii ilaalan tokkoffaa waan ati isa malee jiraatuu hin dandeenye kana badalli jira amma fakkeenyaaf waan jedhan biyyi qabbana namni kun baqatee dhufe horuu abbaa isaatiif lafti abbaa isaa takka illee hin jirtu biyyi tana dhufe mana malee namni waan jiraachuu hin dandeenyeef namni ala jiraachuu hin dandeenyeef waan hin dandeenyeef mana sana argatuu hin dirqamaa jedhan fatwa. Manni kun badalli jira osoo hin bitatiin manni kiraa argama hin argamu argama jabaa keenya hin argamu yoo hin argamne taate seenuu siif gaya yoo ka dhugaa manni kiraa hin jirre taate biyyi guutuu dhimma bitatu dhimma karaa gubbaa ciisuu ka taate daruuraan dhuftee osoo dhugaan dhufte hin jirti. Yoo ammoo manni kiraa akka argamu taate santuurra laafayyuu ni argama. Eega manni kiraa akka argamu taate badalli argame jechuudha. Badalli argame jechuudha. Gurbaa kana akka fakkeenyaaf ana boo nyaadhee dhugee quufee dubartittii hajamaa daruura tarkaana qaba jedhu badiilli jira jennaan fuudhuun hin jirti. Mun jirtu. Badalli jira fuudhuun danda'ani moo danda'ani? Eega badalli jiraate ka harama kaanis seenuun hin gawinna. Badalli jira waan badala qabdi. Itti tokkoffaa haalan jabaate wanni kun. Wama namni si fide marayyuu badalli jira jettaan bakka bakka sana bu'u ka biraa halaalaa tokko ka kana fakkaatu ka hajaa kan ta'e sii guutu ka biraa jira wallahi beeltiin ajjeesu jirti baktii tana malee waan biraan agarre dhihana biraan qabu dhihanni biraa ka gurguramu jira een jira mallaqa baasuu gormu fedhu siin jedhu dubbiire sun inni biraa shaa barbaada inni taati sun taati badalli jira wanni kana fakkaata ka biraa ka halaala ka beelatan si oolcha sun jirti yoo een jirti ammoo mallaqa qabu dhugaa isaati dubbii biraati in jirti magaalaan jirti dhihanni yeroo mallaqa qabu qarshii tokko lafaan qabu namni bilaashin akka inni sun jiru dura deem osomee harama nyaanne kadhadhu ilaali akka waa argatta badala tulleen hatta kadhattee abboo suuqii dhabee abboo beelantu jira dhihanoo hii kaafee abboo waan nyaadhu garaan akka naa jettee suuqii hedduu quute keessaa tokko rabbi waa si hirmala gabaabinni toon isin laaltan wanni tokko wanni haraamaa odoo ittiin seenneen dura wanni kun waan biraa ta halaalaa ta waan kana bakka buutee huloo tana guutuu danda'a jirti moo hin jirtuu laata dura hin jirtu jedhan fakkeenyaaf lammatatti dabara qabxii lammatatti. Wanni haraamaa kun waan ati rakkoo harkaa si qabdu kana si baafti. Amma fakkeenyaaf gabaabina. Doktoratu kiliinii si barreessi qoricha hin. Kiliinii kaan yoo takkana laalte waan jedhan goljarraa tolfamtee jedhan. Haraama haraama goljan haraama. Karkaroo karkaroorraa tolfamte jedhan. Foon karkaroorraa tolfamte jedhan. Fakkeen uffata fakkiin baru waan jiraati miti uffata fidu jira malee. Karkaroorraa tolfamte jedhan. Karkaroo kaan nyaatu waan haraama taateef ati ammoo daruuraa harkaa si qabdu maal dhukkubsattee qoricha fayyamta. Laalme daruura hin jirti. Daruuraan kun dhugaa jirti miti badalli jira amma duuba. Akkamitti tokko faatee maal jedhanu wanni biraa kiniiniin biroo tatananta hin jirti dubbiin amma gabaabinatti hin jirtu hin jirtu kiniiniin takka callaan addunyaa gubbaan jirtu kambaniin tokko qofaan addunyaa harkaan qabu wayitu alhamdulillah kambanii dhibba tokko jiraan kiniiniin wal fakkaatu kuma tokko jira doktortichi dalagu kun hisaaba kambanii waan karkarra obaaftu kana keessaa waa xiqqoo argatu mala kanaafuu inni hojiirra oolchu mala kana nama barreessee akkami kana godhatu godhuun garuu yoo as diidde yoo takka doktora biraa bira dhaqxe takka ati farmashii dhaqxee tumuu waan biraa qoricha kana boondan duuka biraa jettee argatu hin danda'amti moo wanni tokko qofaan addunyaa gubbaan jirtu waan hedduu jira maal namni kun waan hin taaneefitti jira waan elerjii irraa qabu jira waan maali jira saniifuu karaan heddummaate qorichuma tokkicha bifa hedduun argachuu dandeetta akkasiin bijama keenya yoo kan jirre taate daruuraa sii ta'a dhukkubsitee illee ka du'a jirtu ka qorichi biraa immoo addunyaa gubbaan jirre tokkicha kana malee yoo taate siif gaha yookaan hoo maal jennaan yoo wanni biraa kiniiniin biraa ka argamu taate wallahi na dhukkubsata kiniiniin tanarra gaarii hin jirtu sanatti hundarra caalti naan jette naan jedhe doktorri lakki tanama nyaadhaa homaan ta'u alhamdulillah jettee manatti hin galattee hin nyaattu jechuudha qabanatti maal goona de kanaa miti doktora kun hin ta'u an muslima amantiin tiyyaan hayyamtu kabiraatti naa jirjir ka kana fakkaatu kabiraan fi qorichaatti naa jirjir mirga qabda mirga guutuu qabdaa si'a tarkaanfiin tokkoffaa maal jenne duuba wanni filaatu wanni biroo badalli biroo wanni biroo jirti sana fakkaatu tatanan tahin amma yoo fakkii heddummeessinu ni qajeela namaa galchiisaniif fakkii hedduurra deddeemne tarkaanfiin lammataa ka nu jennu maal dhukkuba harkaasi qabu kana qorichi kun dhuga'aan fayyisa beenamu bakki dubbiin jirtu takka tana wanni kun dhugumaan da'aa inni dhibbarraa dhibbatti kennaaf rakkoo harkaasi qabu qorichi biraa tokkollee hin jiru tokkicha kana malee kun ammoo dhugaan qoricha taaf dubbii dhufte mala wallahi qoricha ta'uun dhabu wani marmaan dura itti fayya dhagayeen dubbii miti sun qoricha ta'uun dhabu wallahi inni karkarroo kana waan qoricha ta'uun dhabdu nama armaan dura itti nyaatee fayya dhagayee sun dubbii dubbii miti sun madur madur fayya nyaatee dhagayeen dubbii miti ati dhibbarraa dhibba beeku wanni kun akka inni qoricha waan kanaa ta'e yoo harama seenuu dandeetta. foon baktee ciisaa san ati ka beela qabdu dhibbarraa dhibba beektaan akka foon kun beela si baasa mun beektu hin beektu jama keenya yoo dheebottee du'u jiraatte bishaan najisaa tokko lafa jiraatan bishaan kun akka dheebuu si baasaa dhibbarraa dhibba beektama dhibbarraa shantama dhibbarraa dhibba hamrii yoo jiraatte ammoo haraqee akkanatti fiitii fuudhamtu tokko ibiddi keessaa yaa'u jiru sansi ka dheebottee dheebuu si ajjeessu jirtu waan biraa dhabde dheebuu si baafti isiin tun takkaa ilaalee waan baaftun se'u garuu waan baaftun se'u waan isiin gubataa jirti maal si baafti isiin tafiin gubatu jirti otoo ifiif qabbaneessite yoo si baafti ifiihuun qabbanoofne ifiihuun qabbanoofne duuba maal jenne sadarkaa lammataa maal laalla sadarkaa lammataa maal laalla jama kenna waliin aktiif ta'a dawaan kun dhugaa wanni kun si fayyadaan wanni nu laalla yoo waan si fayyadne taas maal gootaa harama seentare fayyaan rabbi takkaa qaba beelan kee rabbi si baasa waan beela yoo si baafne maal gootaa isii teessee warra eegdu dubbiin sun asuma rakkennu miizaanuun harra kennu nu amma wanni kijibaa miti gabaabinatti kijibni haraama kijibuu kana malee lubbuu si baha yoo kijibuu baatte yoo kijibuu baatte fakkeenyaaf mee mana hidhaatii baqatte haa jennu wayyaanis si barbaadaa itti haa jennu embaasii ameerikaatti galdaatee utaaltee kee buute dubbii dhuftee ta'uu ala baate halaata dhuftee mi warra ala dhaabatee deebisaa jechaa jira lubbuu bahan beekna bire sana qajeelatti hin beeknas takka tokkoffaa lubbuu bahaa eega haqiqa akkasii beekne keenya warra jiru lubbuun hin baatu warra waa lubbuu baha jamaa keenya kikuun ajjeefti yoo inni yoo inni dhala dubbachuu baate namni nama dhajjeessu kan ammoo fooyyaan dhaabbatu jirtu kun katara kee jira kun dhugaan katara kee jira kun baasii gasteeni rabbi seensisee jaran as keessa nan baasinaan du'aa jedhee amma feeli keessii uumate amma namtichi kun waan lubbuun isaa katara kee jirtuuf kijibuun isaa geettimoon geenu amma gabaabinatti tokkoffaa waan laalluu osoon kijibin karaan biraa ka dhugaa dubbatee jara tanarra waa argatu hin jirti fayyaan jalaa bahuun takka hin jirtu karaan biraa yoo dharra dubbate malee dharti sun ammoo isa fayyaddi yoo dharra dubbattee yeroo dharra dubbattee fixxee kee asirra marsee akka tuman alatti deebisan beekta kasaara bu'aa maaltu jira dharallee dubbatte keessi dharra seente ala deebitee tigireen isa ejjeefte maal bu'aa maal qabda dharti si dubbattu kun si fayyaddi kan ta'e kana mataa timi kun qaa'iduma kana dhoofate waan marayyo itti rakkisiin guddaa mataa fi dhukkubsiin waa baay'ee si galaas yaa waan akkana mataan kee banamee mas'ala baay'ee atumaan furmaata godhuu dandeessa akka beektaa wanni kun akka akka herregaatti wanni Sedangkan yang dura kaedan dura tu sigal formal sigal eh ege se tofa chun nanditam yo sigilu bat mo le dakka bara mandin bakas no rakati yo ni hulun si banamu bat me shkula ta tisra dentel marayu te tumsi ayata kam tu tola atin len beko hadin beko katin ma gafut mali wata kam no tsaka do fte chupu yo mo hulun si bana kabato suta dan sarfa chun de tatilalte a sin bara asile wadu ko gababina du mal jenne lamar khenam yo ka furman birato kolleen hin jiru kijibuu malee jedhan taate namticha kanaa kijibuun ni gayaa garuu yoom waa lama tafaafan malee tarkaanfii lama tafaafu tokkoffaa yoo kijibni sun fayyade kijibuu malee furmaanni tokko biraan hafuuf dhugaan sin baaftu har'a jedhan baasii kee jira yoo ala baate sin duutaa takkaan halaakamtaa takka akka badaa hidhamtoonni sun martu waan dhoowwama hidhatti galuu yoo xiqqaatee hidhaa seenuu hin jiru. xiqqaattuudhaa seenu namni achi keessaa hoyyaan qabdee gad deebite xiqqaattuudhaa seenu yoos amantii maalti hayyamti kijibuun siif gayaa garuu kijibni kun si fayyada takka eegana fayyada ee jettee haga irra xiqqaa kasi fayyadu qofaa kijib jedha nammanne. Ina feessa alhamdulillah jettee huloo dhibbarra dhibba tiiktee mashruu'a dhibba tokko ka kijibaa gadi hin fidinii piroojektima tokko qofa kana fayyada jettu isuma qofaa kijibii haga kaan fira jalaa dhiisa. an mushkilaan beektaa waa tolchuuf keejii kana bareechisuuf kijiba dhibba tokko wali baroonni kijiba tokko miti wanni beektaa filmii fakkaatti filmiin kun nam tokko qofaan dalagaa shabakaa miti waan hedduu dalagaatanii akkas fakkaatti kun asiin kun asiin kun asiin kun gara maraanuu mushkilaan asii gad deebiti subhaanallah mushkilaan bar dhugaaf san farri faanni tun iyyuu khatara bayta wallahi rabbiin ma dhaqamu malee rakkoo hagas gattu rabbiin nurran geessi aboo namtichi tokko gaaf tokko aboo habar gidirtuun isinis guddoo nama miite uummannis guddoo miite jedhe maa habar gidir warra ayidiid warra gaafa somaalee kana cabsee baase kana namni isantu qabatee harka waan biyya namni somaalee ka biyya dhiyaata harka inni hunduu habar gidirtu miidheef habar gidir horii yaadheef habar gidir tuna hidheef habar gidir intaltiin rakkoo akkana godhe isimarra gosuma sanarra dubbii kaaya namni hunduu bakka nama waatti fannifatu ta'an jechuudha isaan waan biyya qabatanii uummata cabsanii uummata kaan hidhanii jedhaniif hundi ka ala deemu ka isaanillee ka ala deemu warra beeki. isaanii ka waraana ka nama fixu kun yoo isaan si tokko argatee ala deeme gosa biraa himatee abboo gosaan torbi si haa balleessu akkana na halaakte akkana na goote jedhee isaan himata aboo warri kun jedhe gurbaan aboo isaan leen guddoo nama miidhanii uummanni leen guddoo isaan miidhee ee waan dhugaatii gaa keessin isaanii biyya sana keessatti gosa irra mujrimaa godhan jechuudha guyyarraa namni kulliin dhufeetu waan isaanii himate waan humbeessa galma keessa hin tiimi gosti irra seenatti mujrimaa tam taate subhaanallah waan gosti seenatti irra dilii qabdu ilma namatti irra taphatte ilma nama irra miite gosaan taate jechuudha seena wani seenatti wani wani nama tokko waan taphaatii miti wani seenaa keesseenti wani isaatti waan nama tokkooti waan nama maliyuuna hagamiiti jechi nama maliyuuna kun kijiban dubbatu itti faranjiin nama waliigalee kijiban dubbatu amma manni waliigalee kuma kijiban dubbatu jira nama jabsiisaa tarii manni waliigalee kijibe isaan haa dhugaa rakkoo fidanii garuu uummata kana hundaa rakkoo irra geessanii isaan hedduun isaanii gaafa isaan biyya qabatan achuun jiru biyyaa bahetu ala jira. hedduun isaanii waraanuma isaaniitti iyyuu sanamaan deemuu isaanii. Gabaabinatti duuba Tigreen tullee waan guddoo garte mataan ishee jechuuf hiyyaman. Warri Neeroobee irraa kun Tigree sanaa rafmatan goone isinillee guddoo miita. Isinumaanuu isinumaanuu warra kana guddoo miitan ofii wal kadhatu isin barbaachisa isillee guddoo nu miite nullee waan biraa ta'e miti dubbii waan hambifne. Keessi guddoo irraa katabanii na fakkaatti waan sana keessa leen jiru. Neeroobee sana damba'anii gaafa keessisanii. Gabaabinatti duuba gardartii kenna deebinaa. maal jenne duuba waa sadi laaleen sadeen kana ennaa himuu danda'a baabatan waan irra deddeebiif baabatan rakkoo qaba fasaanii guddoleen asii nama gaseen walla uzrii qaba walla daruuraa harkaana qaba haala daruuraa akka jirra namuu tanumaan deemata booy ibsaa kana ibsataa oola kanaaf kanarra deddeebi'ee waan kana isin ibsu jira kijiba kanarraa tokko kunoo keessuma kana yoo duraan maqaa dhahuun feene salfadhee dadabruu barbaade mee maal jennaan fakkii maal jennaan mee dirqama si qabate waan takka seenu gamanaan si ari'aa jiranii gamanaan kaatitti deemtu kun dhugaa yoo dubbatte sin baasu maal jettaa mee waa hagam tarkaanfii hagamii dabaata inni sadeen kana inni himuu danda'a sheekatin hayi wanni biraa jirti ilaalta dura takka wanni biraa dhabamteedhaan hin jirtu nyaadhu kana yookaan du'i wanni kun dura na fayyaddi lama sadaffaa ijaa kenne sheeka sadaffaa haga irra xiqqoo jechuu haga irra xiqqoo haga irra xiqqoo maal jechuu amma kun haraama gartee horiin amma du'e horii amma du'e lubbuu nama keessaa baate gartee fileen guddoo beela qabda waxaltee maashaa allahu gaaddisa mukaa jala dhaabattee qajeeluma guyyaa lamaa sadii irra ooltee nama duraanu miidhama nafa kennu jirette akka gaarii nyaachuun si hin gahu jechuudha gabaaminatti haguma lubbuu saniin tiksitu qofa hagasuma nyaatta malee rakkoo fuulduraatiif rakkoo rakkoo dabarteef if buuluus hin barbaachisu buuluu beektu buuluu beektu beektu asi beektaa beektu afaan ijoolleen beektu if buuluus hin barbaachisu namni yoo calaqqii buulee duraanuu miidhama qaba jettee itti haga fixattu torbaan lama irra ooltee isa sana nyaattus hin barbaachisu kun hin gahu kun maaltu gaare haga irra xiqqaa haga irra xiqqaa ka haraama kana si baasu bakka sana si baasu hagan keessi kaanii lama jenna haga irra xiqqaa ka kijibdee waa argatuu ni dandeettu jechuudha gabaabinatti yoo silaa guututti dhiisuu hin dandeedde haga irra xiqqaa ka kijibdeeni waa argatuu dandeettu rakkoo haguma dhalatteerraa haga ardhaa waan isii waggaa afurtamaa rakkoon sirra jirtu gooteetuma kulli waggaa maraa kijibaan godhini duraan nagumaan jiraataa ture waggaa boodaa kana ammoo hagaluma kijibee gara biraa dadhabde jechuudha. Akkuma boodaa kana rakkoon na mudattee ammoo rakkoon sun gara kaxaraa deemaa jirtiisuma. Kana silaa isin barsiisan isin dubeessa jalatti. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار واني واجبات كنجرت يودر امني بلا يودن ديتين جراتين هكا ولا محرم حرام للنجرو مع اضطرار يوكا ضرورا جراتو تاتي ضرورا يجراتي واني حرامان جرت وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة كان هنا بينكم وكل محظور واني ربين حرام قد هندو مع الضرورة يو ضرورا دفته ضرورة وانا ما دركم دفته تدركم تجو ضرورة شو ضرر أتين تنكين سقابت تجو واني حرام يو تنكين سقابت بقدر حاجة ما تحتاجه الضرورة حاجة ما تنكين سنتهاجم تقفت لما بات مالي silaa rabbina hayyame huloon qajeeluma banteetu dhibbara dhibba keessan galdaatu tana fakkiisii himneera dabar'amu maranni magana nuugala isa kun qajeelatti وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وترجع الأحكام مرتين ديبتي لليقين يقينة ديبتي يقينة شون لقعان هبتة ديبتي فلا يزيل إن سوچوسو الشك شكين لليقين رجاء تركا قبض سن بكم ستكبر قبض سن أسين كاس جوابنا ما جيتوا مكون وترجع نديبتي الأحكام وترجع الأحكام أحكام هندو مرتين من تي إسلاما نديبتي لليقين يقينة ديبتي وأنا أتي بيكت أتي قبا قبض تيقينة أتي ديبتي دبين أجلسني هيك إن شاء الله فلا يزيل الشك شكين إن سوتشو سودان دين باسو دربو لليقين يقينة تفبرا قبضه gabaabinni takka faana muku gabaabinatti fakkii tokkoon goona waan jette salaata shebo salaata fooddattee manaa kaate masjida dhufte sunnaa salaattee quba qabda shebo salaata salaate moo salaannee shakkite gidduun telefoonii si bu'ee mashgulisi godhee shakkitee ishee abboo salaata fardii kan alaa dhufeef salaate moo salaannee jette shakkite yaqiinni ati biraa qabdu wanni ati beektu maal silan salaannee wanni ati beektu maal salaataaf dhuftee mi salaatuu quban qabnu nu tanu beeknu maal salaatuu dhabu yoos maal jennaan shakkiin salaate moon salaannettu seene amma dhufe salaate moon salaanne salaate moon salaanne maal jennaan abboo yaqiinaf biraa qabna dhugaa qabna nuhi dhugaan duraan jirtu sila salaatuu dhabu isaniif weessatti waddaattee manaa dhufte ka'ii salaat jennaan fakkii biraa gabaabaa sooma sooma awwaltee gara galgalaa kanatti sa'atii sarkaan qabdu sa'atii har'a afaan hiikan wallaalte duumessi dhufee samaa guutee halkan fakkeesse maal taata sa'atiin beektu maal taata dukkanaa yaqiinni jiru maal yaqiinni ati biraa qabdu ati guyyaa kee jiraatu ati guyyaa jechuudha yaqiinni nu bira jiru guyyaa halkan seene moo seenne shakki sigalemi shakkiin kun yaqiina kana haquu hin dandeettu abadan haga haqiiqa biraa gartutti yaqiinni duraan jiru guyyaa kee jira nu guyyaa keessa jira halkan gahe moo geenne seene moo seenne dhiite moo dhiite shakkii tun. shakkiin tun dhugaa duraan jirtu yaqiina duraan jiru kana haquun dandeettu haga haqiiqaa biraa gartee aduun dhiitee beektu takka sa'atii gartuu takka waan biraa sii galutti duuba nama tokko akkana ilaalee wallaahi rasuulli ifxaara daddafsaa jedhe halkanaa mun dhabdu alhamdulillah jedhee bismillah jedhee timira fi nyaatee bishaan fi dhuge yoo inni diqqoo jedhe duumessi kun bahee aduun kunoo dhaabatti maal jennaan nama kanaan soomisaa maal jennaan اختلف العلماء اختلف العلماء مسألة غير تنمون دون دو كون قبل بعدين الناس هم نهنكي مال يقين الرجل تا يقين سن شكين أبسيته صوم نهنكي بعدين الناس وياسن صوم ننجرو رب رحمة سياغولو فعلا كنا هل كرفت لفا أتال تبو يوتي تدفت تكنا والله بر الحمد لله والله تنبريت سهي سلا دكان ما يتدي هنا كيربو فتي سهورة لو تربو فتي رباتي أتقلالتي دومي سجل أو دومي سيوبه ساعة سدد كنو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ما الجنان إسا كنا يقيني درانجر إني هل كان كيس جراتو شكين إسا سينتلفت بريتي منبريني ما الجنان fayyaa innaan soofne hanqee maal yaqiina qaba namni kun yaqiina irra jira haqiiqaan tun hin jirtu haqiiqaa isaan amma lafaa baateen inni wama irra jiru yaqiina duraan qabu halkan ta'u dhibbaadhaa dhibba beeka halkan guyyaan seene moo hin seenne shakke dhihaan isaa nyaachisuu danda'a jechuudha beeka moo gaa yoo girdoo nuu hidhaa jedhee akka dukkaneeffatee nyaataan sun baaba biraati yoo kun dhugaa yaalii godhee dadhabe taate soomni isaa homaan ta'u jechuun fayyaa qaba. هيك ساعة سدد أدون ساعة شنب باتي إيه. ساعة سدد هو أرجع ساعة سديق أدون باتي وارجعوا سوم سوم أنتم خيا قبل إني ما يقيني دوران جيرو كأتلا فاقبدو شكي لافتون سنديقون دندت فكي بلا عمل باب سلي ورقو قبل فرد الديبا إيه ودأتي صلاة الظهر صلاة أسوما في الرأي nama wajjin haasoftee salaan asiraa gahe seeboo yeroo tokko mana fincaanii dhaquu yaade dhaqe moo hin dhaqne wudu'a qaba moo hin qaba shakkiin si buute salaan asiraa moo dhihaate waan mana ixaamu jira wudu'aan qabda moo hin qabdu innaan nama kanaa ni qaba yaqiinni inni qabu maal yaqiinni inni qabu wudu'a qabaafi shakkiin amma seentee hoo mana fincaanii dhaqe moo hin dhaqne وقالني يقين نكون فلا يزيل الشك باليقين اليقين لا يزول بالشك يعني يقين دوران جيرو قاعده مكان شيطان اليقين لا يزول بالشك قاعده شنم قدو عالم جيرو تكتان اليقين لا يزول بالشك يقين تدران قبض وضوء قباسو شكين دفت امو من من جاري دكه وضوء نرا جامو من جامله سو الله لم جنة لو دكه ودات بيت شر سلام قبو يتنم وضوء وضوء قبو وكاي ودات ورقه قبدي سلام دبتن جيرنو garuu akka masala dubbatu jira faallaa kanaa malee salaata zuhurii salaatee yeroo bahu mana yeroo duraa galu mana fincaaniitiin eegale aadatti yeroo fincaanii irraa bahu ajaa fixatee irraa bahu wadda asu malee hin deemu fakkeenyaaf garuu inni hin beekne amma wadda'ateef hin wadda'anne hojii fi hojjetee mana fi keessaa hojjete jira salaan asirraa ga'ee dhufe saboo reefuu yeroo mana fincaanii seene san wadda'adhe moo wadda'anne shakke amma nama kana maal jennaan guyyoon qabda jennaan mun qabdu jennaan eh hin qabaa talafan olamaa eh guyyuu wadda'atee baay'ee har'a garuu hin beeku wadda'atu kaan hin beekin baatruumin seenuu qajeelas beekatan yaqiinni kam yaqiinni badruuma inni seenee wuduu ni cabu kana dhibbana dhibba beekna wuduu inni biraa kalammataa argamu hoo shakki seen laa yazuul alyaqiinu laa yazuul bishakki jennaan maal jechuun hiika maal taati wuduu an qabu jechuun namni kun wuduu an qabdu deemu adda adda nabo karaa lafaa kenna magalu garta karan karaa izi yoo miizana rakeeti kiiloo muhimma zana tun dhabin atin garuu yoo suuqii bana bar waa muhimma zana suuqii dheeraa qabaattee waa nama mazan tun qabne kalaafa yookaan nama aataa yookaan lafa si'adhanii miti lamaan kan keessaa tokkuma. Namtichattu niitii qaba. Walitti dallanii niitiin itti jitee achi deemee asirratti rabbi dhufee gadee ba'ee shakkiin seenta boontala sana hiikuun dhabu. Inni gadiin beektaa hojuun hiikaa hiikuun dhabu dhabu. Hiikamte ennaa moo niitii isaa ennaa maal yaqiinu nu qabnu maal? Niitii isaa ta'uu qabna yaqiina. Shakkiin dhufte hoo yeroo dheef walitti dallanii walitti ijjeenu ta'an amman waa afaanina bahanii waa hiike sun shakki. shakkiin tun yaqiina duraan jiru san hin balleessitu jennaan. Faallaa godhi. Gurbati intala jaalate warra isaaniitti himee warra isitti himee namuu hayyameef akka wal wal fuudhan dhiheessan. Gaaf kaan shakkiin seenan maal jedhe si abboon intalti eegu warri martuu na hayyame niitii tiyita hun dhabdu jedhe. Maal jedhan yaa taate na yaqiinni maal ka jiru. Niitii isaa ta'uu dhabu ajnabii ta'u yaqiinni jiru isin ajnabii ta'u. shakkiin dhufoo dandeettiin jennaan jechuudha namattu tokko horii harkaa qaba tokko yeroo qaba walii waa dabalatan aboo horii kiyya kuma shantamman kana fuudhi bangii keessa bilaasha taa'a nuu dalagiini daldala itti nu godhe atileen hojii malee bilaasha teetta faayidaa baatu gargar qoodanna ra'asal maalli kiyya dalagiin siin jedhe si kenne hayyee bismillah jettee suuqii bante suuqii biyya tanaa sana nama jabsiiftu suuqii digdamaa ta'u almadii ta'u hunduu meeshaa tokko qabdu suuqii kasaaraa fudhamte dheedalame suuqiilee naannoo Somaaliyaa moola wanni warra Somaaliyaa lakee jirtu kana hunduu meeshuma tokko qaba otoo meeshaa waan gara garaa fidanii sila akka wanni wanni deemtu garuu digdamni yoo hunduu meeshaa tokkicha kaa'e kasaaraaf geessu kasaara dalagu osoo walii dhiisanii tokko sila waan bifa takkaa fidee kuulee waan bifa takkaa fidee namni waan sana hajjama achi dhaqee kan kaan achi dhaqee sila faayidaa qabdi xiqqoo duuba maal godhe waggaan dhumee abboo hisaabaaf walii dhufnaa koo hojjetteen dhufnaan doolaarri tokko qotiin hin dabalamne shantamman kun hin banne moo alhamdulillah kasaaroon nu malte namtichi waan jedhu aboo waan guddoo meeshaa guddaa fidde duba irraa guyyaa kana meeshaa akkana dhufe indoneesii irraa meeshaa akkana dhufe meeshaan kun martuun bahe faayidaa jira faayidaa sana dhokfatteedhe lakkii faayidaan hin jirtu doolaarri kuma shantama kaanii ol fiiquu dadhabe jedhe sibiila ol fidan sheekh mee dubbiin ulaalsin jedhan rakkoo jira maal jennaan tamtu yaqiiname tamtu shakki qiyaasa isin irraa barbaada amma sammuu keessan qajeela dalagsiisu yaqiinni kumni shantama jiraatu shakkiin hoo maal tirsiin jiraatu maal jennaan duuba sagaleen eenyu mirga qaba amma duuba namtichi dalage kan kuma shantama malee uumaa faayidaan hin jirtu jecha isaa fudhanne jechuudha nu gale mun gale jechuudha namattu namticharraa waa bitate suuqa dhaqxee bitatte aboo telefoona kana na gurguri jetteen si gurgure siin jedhe mallaqa kennitee fi yeroo irraa baatee xiqqoo haasawanii maaree telefoona kiyya naa kennii siin jette mallaqa sii kenne mallaqa naa kennitee anis telefoona kee sii kenne siin jedhe laa telefoona hin kenniidha boos dhaabatu jirani telefoona baatee kortaanoo kee jiru si kenne akhi mallaqa nugura dhaabattee laalu hin jirtu amma laa hawla laa quwwata illaa billaah aboo telefoona hin kennine mallaqa si kenne qofa sila telefoona hin kennine telefoona kiyya naa kenni siin jedhe lakki si kenne dhabma dubbiin dhufnaa boshee kan wayaa baay'ee sidani mana murtee fidan mee maaltu shakki maaltu yaqiina eenyu mirga qabaa jechi ka eenyu laala mis mutee san dalagsiisa sa malaq inni himata kana kana fudhatte mun fudhanne ma dubbiin yaqiinni meeshaa kana ati fudhattee kiisha biraa qabaatu laaki waan kafaluu dubbatu hin jiru amma waa meeshaa qofaa dubbatu jira tamtu yaqiina tamtu shakki misal hana kamee dangalchuu dandeetta amma dubbiin beekuu barbaannu fudhatte mun fudhannettu yaqiinni hoo kam eeg waan balqaa keessaa baasaa as keessaa Akka Aboo dhufee kun gatiin hagamtiin jennaan dhibba afurtiin jedhe. Dhibba afurii miti dhibba afurii miti sun dhibba afur yoon bahe waggaa kana namoonni tuqnee mi'ee bukkisa fi kee jira good hagam dhibba afur gatiilleen dhibba afurii fuuteetti kennite. Fudhatee haasawaa bira seenta namni biraa gamana dhufee kan biraa waa gaafate kun ishee waa gaafate naake dhaabattee eegu jirtaati. Ee kudhan maal dhaabattee eegu jirta inni ammoo sii kenneedha ati ammoo hin gareetta rabbi narraa beeka sheekha ammoo si fidanati nu murteessin jedhan jidduu ta'e maal jettaan wallolaa jettaanii. Muka sana dan kota dan tan di malam malam. Maju tapi. Anu ni baru semun tisang kejala dalagu. Wah malak asus betul julu om. Mesha kan berarti mufrad ini kufat betul. Malak kulen ni mata kulen ni mata. Malak si kan ni eh si kan. Malak berarti ni berarti sun. Malak ni murome ke senju. Telepon baca kisah, dah usah kisah mulut tak. haye haye telefonar kan kabo telefon ne kishi ne kishi ne wajen yo fadi nambiran da barta ce ne kishi ne lalamu yo fadi nambiran kan duban da bata a sauran ta ko duban da bata kai da barsu dinan yaqini kai na kajiru me shan har ka abbasu ki kana jirato yaqina su kallin da denga dara me shan kuma su muta'ami shakkin dufta bo me shakana sikkan ne mo datin kelele shakkiin haganu yaqiinni meeshaan achi jira kun kaas dhaabatee suuqii dhaabatu kun aboo waan kiinaa kennine aboo sii kenne sun shakkii taate amma yaqiina duraan jiru guddaa san shakkiin laaftuun tun hin diigdu meeshaa isaa kenniif jennaan isni galee kun sun baaba biraatti kaameeraa ilaalee kaameeraa yoo jiraate rakkoo nu jirtu waan rakkatan kaameeraa sheeknu kaameeraa beektaa bakka sheekaa kaameeraa seenaa hoosii waan jedhu ha tabira dabaram meeshaa as kan jedheen abboo hagam jedhan dhibba afur jedheen maashaallah mee laalaa kan jennaan laalee qajeela tolaa kun waan gaarii jedheen as kaayee mallaqa irra xamoo alborman abboo mallaqa ree meeshaa fudhatte telefoona kee kan fudhatte mallaqa na kenni jedheen bar mallaqa si kenneetu telefoona na kennite jedheen lakke boorbisaa dhuma mallaqa hin gareenni telefoonuma na garsiina jettee si kenne dhibba gatii si time lakkoftee na xinkee na kenne laala loon akkasii jettu morma yemmuu yaamalee si fidan lammata ammallee si rakkatte maal jettaan waan mallaqaa calaa dubbatu jirra waan dhabdu ammoo harka qullaa dhufee laan bakki mormiin hin jirtu mallaqa si kenne mun kennine bakki mormiin hin jirtu kenne mun kenne yaqiina abbaan mallaqa si kiisha fiitii qabaatu shakkiin jirtu baasee lakkaa'ee as dabarse moo hin dabarsine yaqiina jiru san shakkiin tun balleessitu jennaan maal jennaare mallaqa lakkaa'ee kenne nabbo karaa ni kennu dubbii laaftu bartaa kalan barreessin diiga sanaati gaafadhu kabiraa mallee dhifama dhifama jeessi taphaadha. tam warra sini jiraate maaltu maal mormiin hin jirtu yoo kaameeraan jiraate warra sini jiraate mormiin hin jirtu bara ganda mormiin hin jirre kun warra sini jiraanna mormiin hin jirtu rasiita mallaqa baaf kulee rasiitti siin kennan ammoo ganda waan baabasan tahin dubbataa jira amanu fakkeenyaaf mana kiraa kee jirta aloon mana si kireesse dhibba shannaa keessa hin jedhe yoo ammoo ji'a marayyuu tokkoo ji'a sanii yaa dhufu kana tokkoo isaa kiraa ji'a sanii baasin jedha sirra walii galtan guyyaa lamaa isa dhufee sebbo mallaqa himaa nan kennin jenna mara kalee siin kennin jettee mallaqa kalee guyyaa tokko siin kennin eessatti yeroo masiidaa gabbaan fuuloo duratti mallaqa siin kennamu siin kennin yeroo masiidaa yoo dhufe kalee masiidaa dhufne yaa masiidaa dhufteetu waliin salaanne dubbii nama walqaban walqabnaan si yaama maal jettaan jartana. dhugaataan gataa ayyaanota gataa ayyaanota yaadachuu dadhabe takka jiran dubbii dhufte immoo maaltu yaqiina maaltu shakiini amma dubbiin hagas yaqiinni jiru mallaqa san ati sila kennuu dhabu yeroo hundayyuu waan tokko laala yoo namni naa kenne moo hin kennine hin kennine jedhan kennuu dhabutu asli yaqiinni jiru yeroo hundaa ati hin kennine sila haga waan nu kennisiisa waan ati kennedhu hin jedhu garuutti haga rasiita hojii fiddutti ati sila hin kennine waan kan kee harkaa qabdattuu yaqiina ilmi namaa waan ishee harkaa qabaami dura ammoo harkaan qabu baasee sun daliila barbaachifti asliin wanni hin kee harkumaan kee jirti sila waan kennineeti yaqiinni tan bakka hundattu waan walii kaffalan kan naa kennite moo hin kennine si galche moo hin galchine liqii baafne moo hin baafne kana yoo abadaa tana baaf diirre namni rakkatuun baabatan mataa hidhaan isii jecha haga kan asliin yaqiinni wanni kun hin baane harka bakka sanii jirti kiraa ji'a kanaa sila hin baafnetu yaqiina baaseen daliila barbaachifte immoo shakkii baaseen eega shakkii taate yaqiinni jiru ati sila hin baafne shakkiin jirtu ammoo kaleessii kenne masjida duratti san daliila yookaan fidi ragaa waraqaa daliila fidi yookaan mallaqa isaa kenneef dubbiin gaabinatti akkana malee yookaan namni dangaluu hin danda'u dhugaleessaa kun ee faktubuhu jedhee maan rabbiyyuu duraan beektaa waa fudhatan katabadhaa jedhee faddal waan beektan gaafadhaa kanarratti yaqiina ta'a ka boodaa kana yaqiina ta'a yoo ragaan dhufe kana yaqiina ta'a ragaa kanattu ol fuudhee yaqiina godha shakkirraa kaasee. maal jettu na jiru. Naa wanni yoo daliili jiraate wanni nama agarsiisa wahii yoo jiraatte rakkoon badde. مشكلان قاف جرت وما اداني بريفن ولا امر انه بلوني مسجد صلاتني بر مشكلان بكرا دوت المال امر بيت ايرو دون وسوسلا ودم الامر انه عمل غرغر بريفت ربي جدي كون جرات ركون ديكات سلا يرو درا ولا امر لي يرو بودا ما بكبد والغا اكل ما كيرو ارغتم يرو درا ولا امر ده بودا مون من ستكار بدا والغو يسان اكل فكينف امتجتو نيتين وما نان كنو تديسكيا مصروفا نان كنو تدركن bor jedhe sharxii godhe bor yoo masruufa kan keessii hin kennin ati narraa hiikamtu jedhe fakkeenyaaf har'a addaan deeman borumtaa ooltee guyyaa mar'oo ishee kan dhuftee boon namtichi reena irraa hiikame homaan adin kennine dhiirsi kiyyaa miti akkasii quba qabaaddaa jette namtichaa bilbiltee fi koommee jettee yoo ni dhufe hoo mallaqa kenniteef kalee ee kenneef jedhe hagam hagasiin jettan kan kenneef kalee kenneef isii waa takka naan kennineef dubbiin ammoo hiikinsa jirti bakka badduu jirti maal wayyaame maal eegaa ni yaqiinni namtichi kun waa kennu kennuu dhabuutu yaqiina dura masruufa bor yoo kennuu baadde horii isii kasiin guyyaa narraa barbaaddu baru yoo kennuufii baadde doolaara dhibba tokkoo guyyaa hundaa doolaara dhibba tokkoo kennaaf jedhe fakkeenyaaf takka torbaanii doolaara dhibba tokkoo kennaaf jedhe ka torbaan kanaa bor yoo kennuu baadde intalli tanarraa hiikamtu jedhe iftaan sii bilbiltee koota shakmee rakkoo jiraatti mana yoo dhufte inni dhufe waan utu narraa hiikame kana waan dheeraa dhageessani waan aan kennine mana na baasaatti gombooli siyyaam inni ammoo waan jedhu kenneef jedhe waan isaa rabbi beeka maqaa rabbiitiin kakata dhaabatee gara gangalata takkasuma jecha san yaa'een fudhata takka walumaa inni sadii jecha tokkora walii galtee jamhuurii isaa cal'ise ammoo وسكت الجمهور على هذه المسألة المسلاتي نكاح متي طلاق أجيتي صداتني alaa kana ijoolleen sodaatti waan bikaaf isaa xiqqaa isaatti ce'ani. Yaqiinni nu qabnu inni waan kana tokkollee kennuu dhabu. Inni waa sila baasuu dhabuu yaqiina nu beeknu. Saniifuu torbaan darbeessa filatanii miti. Kenne ka jedhu taate ragaa irraa barbaadna. Yoo inni ka ragaan finni taate intalte ni dandeettii miti deemu jennaan. Galeen. Hin galle. Namtichattu niitiin himatte. Kan dhugaan natti himatte immoo akkana kana. maal jette boonamtichi mana hirriibana teessumaa rafa jette godaanee nurra mana hin baane gad godaane soofarra gale boonamtichi osoo nu jirru osoo sireen jirtu soofarra gale mee rakkoo sana nu ilaalaa jette yookaan kan silaa gaa nu barbaane taate hafe achuu waan bahu jette buloo gadi qaxirra hafe buloo bira jira achuman haa deemu jette yookaan ammoo barbaadu taate ol haa deemu jette lamaan kana keessaa tokko abootu waan malaatiin jettee lolteenii amatti iyyitee ballama rabbi jedhe yoo bor edana deebi'ee sireetti jedhan buluu baadhee loltoon irraa hiikamtu jedhe iftaan isii bultee bona ishee koo jette akka kaanii boonamtichi jedhee akkana isin jedhee dhageetta eeda soofuma kaan irra bulee asi jira irraa hiikame achumaan haa dabru jette inni wallaahi akkasii miti waan eeda garatoo gartanii jedhe achuun gubbaa bulee dubbiin si jabaatte maal wayyame waama biraa dubbate amma haala zikri waama biraa dubbate dhaabate tamtu yaqiina tamtu shakki tamtu shakki maal jenne jabaa keessan dabalee galtanii akkasiin faallaa saniiti yaqiinni namni siree fi gubbaa bulu yaqiinni namni siree fi bulu malee dhaqee kursii irra bulu yaqiinni nu beeknu sana aadatti abbaan manaa waan fi jiru siree fi bula yaqiinni sana sun guyyaa wal lolan malee amma eegolii galanii eegolii galteen jiraatte namni siree fi bahu malee yaqiinni nu qabnu sana isiin faallaa warqaa baate sabachiise naan yaqiinni nu abbaan mana fi bulu abbaan mana fi bulu karaa irra bulu oluma koree bula yaqiinni nu beeknu san namni hunduu beeku ammallee achi ilaalan sana hadafni kan amma masalaa samuun olmaa akkana jedhaniif bakki dubbiin deemtu narraa hiikamte moo hiikamte deemtisu kanaafuu asliin hiikamuu dhabu yaqiinni nu qabnu hiikamuu dhabu isiin wanni hiike yoo jiraate sun shakkii takka masala karaa lama agartu karaa kana lamaan walitti dabalanii tikiinsa warraatti dabalanii sadi godhanii kanaafuu irraa hiikamne intalaan tareefu akkasii miti tareefu waa kennu kennuutu dhaa qabdi faalla aslitti namni tokko waa kennuu dhabu kisuma fiite qabaatu sun xabi'aan ilma namaa akkas tun ammoo aslitti namni siree fi koree rafu waan garagaraati abbaan mana manuma bule malee lafa buulu jala dhaqee sun aadaa miti kun ammoo waan harki ishee namaa kee jira aslitti namni kennu dhabuutu asli haga waa jeniit irraa fuudhanitti asumaa qabaatu irra hin jabaatti siin بارك الله فيك فولدرة ديمنا يرون تسعين ديليجيت مش ادي كونوا ان شاء الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل أصل في مياهنا بابا ترى كيستي وانغاري دوبتشو جيرا مسألة أما ندوب نتنا ولا تدعكم لا لا ولينا من مهم في البرادو تمت يقينا تمت شكينا أما تقولوا لي بوتشيلا سواء كان يقينا شكينا كلا دام باسا ولا ما تقطع تمت يقينا تمت شكي سنيف سيهم جيرا أصل وأما ركيست أصلي قبل wanni martuu aslii qabdi aslii jechuun hundee jira taqaxaantu ta ishiin irra dhaabattu wanni isiin aslii isiitu yaqiinni san yeroo hunda wanni san itti hin faallan isii shakki tana nu barsiisu jira namu maal jedhe wal aslu asliin fi miyaahinaa bishaan keennan keessatti axahaara xaahira tahu jedhe wal ardi lafti illeen xaahira tahu wasiyaabi wayaan xaahira tahu wal hijaara dhagaan xaahira tahu jedhe asdeebi duuba abuu bishaan kana najisa moo xaahiraa isaanii shakke jedhe asliin maali dubbiin amma bakka dubbiin jirtu yaqiinni jiru maali bishaan eegatee xaahiraa ta'uu yaqiin namni bishaan kun xaahiraan sin jedhe isattuu dhaaba ab tokko tokko waan naan jedhe mana hoteela hin bulle aboo waan irra salaatuu dhabe jedhe wayima izaadee ciftoon takka lafa keessa irra salaattee maal goota waan irra salaatuu dhabde sirra bisaa dhawaa yana ciftu hoteela keessa guutte wayaa kaafiraa akkamii salaatana xaahiraa naan jedhu haye bishaan kaafiraa akkam waddaatana jedheen dhugaaf dubsani rabbiin bishaanii fi wayaa bakka takka seensisa murtii takka qabdi lachuu wayaa dhiqanii ammoo warshaa keessaa dhufte ta'u namni tokkoon tuqinqate gartu kana waan najisa keessa taate bishaan kunis egaa shakkii godhatee mireewus ee tokkuma jedhe bishaan kan warraa moo kan warraati miti ee bishaan xaahiraan dhuga jetteere ويا ثانية النجسة هذا صلاة من دوتشو والبدا ساتيرة ثم عبراتي asli malaaluuti amnu waan kana waan beekuu barbaannu baabdi martuu aslii qabdi aslii santu yaqiina aslii hidda gadhaanu ka yaqiinaa qabdi bishaan yaqiinni isaanii yeroo hundaa qulqulluu xaahira ta'u namni faallaa kanaatiin deemu gadhaabuu qaba yookaan bishaan kana osoo shakkiin kee jirtu abboon kana fira eeguusin jedhu wadaachuun hin dandeesse jechuudha gabaabinatti maal yaqiinni ati beektu bishaan kun qulqulluu ta'u yoo wanni jiseessi jiraatu ati himu akkasuma gaa laftis lafti yaqiinni xaahira osuma hojjettu warshaa keessa yeroo salaanni gaa Allahu akbar jetteetuma salaata salaatu lafta nan dhiqamu hin qulqulleessamu maarra kaayamu kaartoona hifi keessi barbaadamu hin jirtu lafti sun qulqullu namni boo lafti najisiin jedha daliilli isaa fiduu barbaachisa shakkisu yaqiinni nu qabnu waan eegamani lafa taate dirreen tun tajirtu tun xaahira yaqiinni nu qabnu namni boo saree itti fincaane najisiin jedha inni daliil fiduu qaba nu lafti rabbii tun martuu xaahira jennaan oorruu tana dhaabattee sun kee dhaabattee Allahu akbar jettee hidhatu bakka sana maaltu jira najisni jira sareen sun fincaanuun dhabdu tana mashkuulan ta'e asliin lafti rabbi martuu xaahira rasuulli maal jedha lafti xaahira taate jedhee mashiidhaaf xaahira xaahira lafti rabbi martuu aslii sun namni tanaa miti jedhee isa fiduu qaba shakkii tanaa miti akkanaaf tanaaf tanaaf akkasii isa jechuu qaba lafa jala gaa wanni martuu as keesseenti gaa wasti yaabi wayaalleen akkas wayaa bitattee وين تن شايلة طرفت تشينا بمشركاتي وانا تن جيسته هون دبدي بنتي ويا ويا قرت ويا تاهنا ثلاثين ويا تركت هنا تشي مشركة مكافرة مو يهودا وإنه طاهرة وين ويا تانا طاهرة يوسف تهو باتي وانا جيسته مو دليل بلا تقوم والحجارة دقاني سكت دقاني شو لقى دقمان هندو ودي دقرة تنفهم هندو معادن كن مرتو ذهب هدتين أمني بيمشون تلت ذهب ودوق قبض فرع صلاة نمدي تبوك وذهب كن نجس تون دابو بيشينا تنفمه فرع ياسيرو صلاة صلاة تويته سبيك دبي واني معدنة مرتو كان جلس يمتي بترول هاتاتو مالي هاتاتو مرتو تأهير أسلتي أبو بترول نتري وان كان فرع لك أي صلاة نمدي نمدي بيمتي نما كسر ورقا هكذا فرع لك كنت فنانا كان صلاة تهون نمدي لي واني كن مرتو معادن كن مرتو تأهير فواني ربي أممرت تقريبا هم الرجل طاهريته هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لين يبينوا وانم ما الله فتنا كيس جرا مرتو طاهرة وان نجس ما سابه ولا نجس ما إبراهيم كنت بشكي يقين درانجيرو كنا بلس نندي فكيسين بس يقين تاتو كاف أنا التي الأرجع لما واني سورة كنا تاتو بك التي يوم سجانا سو يقين عرفته قالوا هذا سين شكي إذا كاتب والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم ذاك الله ما يمل والأصل أسلم يقين يتو في الأبضاع أبضاع يتون يبرتيو الجرف واللحوم فون والنفس لبون والأموال هرين هرئيف لبون سل للمعصوم نمتك فميف كتاته تحريمها إسين حرامته يد حتى هجا يجيء دفوت الحل وان حلال غدا فافهم في هاغلت فهمي هداك الله رب سياق ايلشو ما يمل وان سيتقرا وجر كان فهم ما يمل ما, ما يملى عليك وان شيء سيتقرا يلا كتب املاء لسان دوابنت وان هنني ذبته كان اصلين اسي حرام نمني سنيمتي حلال سنجدو جراته رغا في لسوق فكفى والاصل في الابضاع dhiiraaf dubartii waliin rafuun haraama aslitti namni sanii miti abbootuun naagee itti fayyadu taate ragaa fidadhu akkasii wal fuutanii wal qabdan ragaa barbaachisa ragaan halaala taate malee lafaa kaatee halaala hin taatu isiin faallaa jarreef dubbale isaaniif bishaaniif lafaaf maalli isaaniiti tun asliin isii haraam aboo walii inni kun zaman guddaa waliin haasawaa jirra halaala ta'uun dhabduun dubbii miti haasawni sun haasawsan halaala waan godhu daliilata halaala godha nikaahni rasmiin halaala waa godha kanaafuu bakka shakkii takkallee hin taatu jechuudha. Namni yoo mana keessummaan dubartiin biraa dhuftee mana raftee inni hojiirraa dhufee manni dukkanaa ibsaan manaa dhaame dubartiin keessummaa sun ruumii kam keessi jirti hin beeku niti tiitamuun dhabde dee bismillah yoo jedhe harama seente naan. Osoo niti osuma nitilee taate harama seente naan. Maarree yaqiinni jiru wanni kun eega shakkiin bakka sana seente shakkiin itti seenuu danda'a waan akkasii. Haga yaqiina beekutti kaasee laalee beekutti tiitamuun dhabduun dubbiinti haraama asliin waan kana hundayyuu haraama baddi tun wanni halaala godhaa yoo keessaa gabbaate malee jechuudha qabilatti. واللحوم فون لنا كاس أصلت فون حرام هندو فون تكو حرام أصلت يوني حلال قد عرفت مالي فون إيجا قرتي حرام وتأك أصلت أبو كلون يسين جدا إيجا سي كيسا يا كن نديت أما فون ما هاك وان تاب بيتوت وان كرت سنتي يا كن نديت أما اللي هاك قرآني بيتوت يا كن نديت الفاكاتي فون أصلين واني مرتو حرام إما يا دامتي واني مرتو حرام في الرأي ده حاجة بيتوت إني حلالته إيه بيكون سر قد أقرم جدا يوان halal eegi jira sun beek inu siime garuu yoon beekne biyyatin beeknetti lafan beeknetti foon dhuftee sun fira bitattee nyaatu. Waan fedhe taanaatii miti garuu wanni warri jedhu kun amma biyya dhi'aa tanatti kijiba jechuu hin danda'a. Wanni biyya dhi'aa tana amma guddoo jira kijiba sin rakkatamuu hin danda'a rakkoon wanni guddoon faayidaan jirtu tana. Wanni kun sokkarri yoo dhibbarraa shan ta'e shanii san malee dhibbarraa lama jechuun hin danda'u. Isii fi hin dandeenye seerota hin hayyamneefi. Faatiin dhibbarraa jaha yoo jedhee torba jechuu hin danda'u. kijibuu hin danda'u jechuu kiyya seerota hin hayyamneefi yookaan waan kanatti irraa hidhama warra dhufeessa kan ta'u jira kanaaf wanni as gubbaa jiraatu inni dhuguddoon dhuguma yoo isin halal miti jedhee jechuun si kaan alhamdulillah jechuu malee ati waan jala deemteef qoqqotuuf hin qabdu yoo daliilli kana waazii an gartaa qeeni kana ammoo yoo wanni kun hin jiraanne hoo biyya namni islaamaan jirtu biyya kaafiratti dhaqxee firaa waan gartiin nyaatatu waan isin beekne addaan foon jechuudha ni gaafatta jechuudha. Maashinaan qalanii maal sila maashina malee akkam qalan billaa waan qalanii maashinaan qalanii tokkuma sibiiluma qalaan maraa yoo islaamni qaleef yoo kafir qaleef addaan hidhaa qabdi dubbiin wanni wanni halaala jedhamu kun wanni halaala rakkatamaa qabu kun lukkuun tun mashiinni qalu kun mashiina islaamaa kasaniin qophaa'ee akkaataa islaama irratti qalame gorra'ame sigala yoo kanarratti kan gorra'amin taate akkaataa kanarratti ulaagaa kana kan guunni taate waan islaamni hin katabin hin gorra'in tahaa miti siyoos haraama ta'a baabdi biraa egaa namni gorra'e sun ahlal kitaabii ahlal kitaabii miti sun baaba biraati. ummata amma yoo inni ahlul kitaab ta'e harka guddaa yoo ahlul kitaab ta'e kitaaba walii dhuma irraa fudhatu yoo inni himate bari itti hojjetu miti yoo dubbiin jirtu amma dubbiin jirtu ahlul kitaabii amma anas hin beeku gara keenya sani Awurooppaa harka dhibbarraa saddeettan torbaatamni torbaatama jedhan isaantu jedha san harka dhibbarraa torbaatamni jedhan an kiristaanaa miti jedha miti tana bakka dubbiin guddoon jirtu laalme osoo inni silaa bara an kiristaanuma akka zamana rasuulaa san ammoo akka badaa silaa kiristaana buluu baate homaa rakkoon hin jirtu waan jala qoqqottuuf hin qabdati yoo inni kiristaanuma gubbarra himatee takka yahudummaa gubbarra himatee qoqqotuu baatte inni ammoo itti buluu baate amantii tana takka jirjiiree balleesse homaa rakkoon hin jirtu zamana samii jirjiiranii garuu yoo inni an miti siin jedhe hore yoo inni miti siin jedhe ati dirqamaan ahal kitaaba jechuun hin dandeettu yoos ana kitaaba siin jedhinu ana amantii hin qabu harki guddaan gara keenya akkas hayni ana amantii qabedha haga xiqqaa magaalaa amsterdam jedhamtu tana amantiin tokkoffaa muslima jedhama mee muslimni kun harka dhibbarraa kudha sadii islaama muslimni magaalaa keessa magaalaa amsterdam keessa harka dhibbarraa kudha sadii muslimni kudha sadii iseentu amantii tokkoffaa taate laata uummanni guddaan kun garam dabre amantiin qabu jechuun uummanni kiristaanni harka dhibbarraa saddeen moo hagam ta'e achi gabbu'ee laata biyyisan du'a alkitaab jennaani maal jennaan biyyisanii dandeenu inni himatu ni jiru akkam alkitaab jettaan atiin kan mushrika kuni jechuun dandeessu kana nyaachuun dandeessu waan isaa osoo isaan silaa amantimatan himatanii nu kiristaana jedhanii akka biyyi kennaa san balleessanii waan isaan sun dandeetta rakkoon jiru garuu kuree himatu hin jiru rakkoon tana biyya amma dhiyaatan jiru tanatti sheeka halaal jedhanii maqaa dhaawan yoo halaalan tahin akkaataa islaamaatiin hin gorra'amne jechuudha halaal jechuun amma gara keenyaa kan baniin halaala irri guddaa yahuda islaamaa mitiyyuu kan baniin halaala guddichi Oroobaa keessaa achirra aalama irratti foon dabarsu kun yahuda ammoo maal gorraasan ta'e isaanii dhibbarraa dhibba tokko wanni halaala jechu jedhamu kana kabajee asiin gahee yahudaa beekaa islaama isin hin fakkaatin otoo islaama silaa taate qaasa haqanii akka nama tokko illee halaala hin balleessin godhe silaa faranjiin wanni godhuu dadhabaniif yahudattu halaala san dhimma itti baha gorraasan isaanii halaala gorraasan isaanii dhibbarraa dhibba ta'ennan tokko ahlal kitaabii dhugaa'aati waan isaanii yaachuu hin dandeenye kanaafuu kan banii waan kana dalaguu isaantu fudhateyyuu namni islaama martuu isaanii quufa sheekutiif keessaa qaban ta'e islaama waan mara sakataatu waan mara laaltu saniif namni tuquu dadhabee bar waan kana sila halaalii kana baroota qaasa dideemi sila bakka marratti halaal halaal jedhamtee uummata addaan baaftu silaa bita nama gargar qoodanii yoo dhanii sila qaasa qabanii wanni godhuu dadhabaniif kan bani akka isaaniiti waan kana maslahaa yahuda guddoo keessa jira waan san takka jedha fitaan ijoollee dhiiraa san lamaanuu yahudaa dhoowwe sila faranjiin qaasa harama gootan duratti akka dubra amma harama gootan sila qaasa harama nurra goote duuba kan bani akkana waan isaan taateef ahlal kitaabii kun nyaachuun nan jecha ka kana hin qabne gaafa kanaaf jechuuf mushrika nyaachuun nan deessu reestorantii feete fedha ite makdoonaal fedha nyaataa hin dandeessu ati yoo gaa inni waan san sharxii kana guute malee. Allahu alam. Gabaabinatti foon wanni halaala godhuuf wanni haraama godhuuf ta'e wal qabatte ta haraama godhutti filatamaa jechuu laala gabaabinatti. Mee fakkeenyaaf bineensa al'oolatti haa jennu akkuma warra aadaa durii bineensa kana xiyyaan bismillah jettee darbatte. xiyyituun dhooftee bineensa ajjeefte xiyyituun ammoo summii badduu qabdi amma waa lama dhufe xiyya ajjeesuun bismillah hin deemta akkuma billawan laalamti silaa halaala sii gooti summiin kee jirtu kun ammoo ka haraaman laalamti summiin ajjeeftoonni xiyyaanan ajjeefnati yoosi summii yoo xiqqoo tuqxe siman du'u silaa horiin kun summiin ajjeefti waan wanni kun lamaan wal qabe horiin kun haraama jedhama nyaatu hin dandeettu xiyyitiin summii ajjeeftuun qabaatteef keessaa yoo humnaan ajjeefte rakkoon hin jiru sun bismillaahi yoo ammoo summii ajjeeftuun qabaatte baana amma dubbiin fakkeenyaaf bineensa kana bismillaahi jettee dhoofte yeroo dhaban faana deeman haga bakka inni tudduu argutti faana deemtee qabatta yeroo ati dhufte qilirraa kufee jala kufee du'ee jira iftee bismillaahi jettee cirattamu biraa deemte waa lama xamma ajjeesse dubbiin ati dhoofte du'uu ni mala qilee sanirraa bu'ee du'uu ni mala waa lama wal dhayee miti kan fudhannare asliin kam jenna ammoo foon kana tuquu dhabu asliin asliin haraama ta'u wanni kun wanni lamaa wal doggome kana kam filanna duuba ka haraama godhu filanna maal asliin isa waan taateef yaqiinni isa yaqiinni foon martuu haraama jennee mi yaqiinni foon martuu haraama eege jenne ka haraama godhutti yeroo hundaa dhumuna qaba lama ammoo wal doggomte saree santee ergite bismillah jettee ergite sareen bineensa kaan ari'ee ari'ee ari'ee ari'ee qabee kuffise yoo ati dhufte saree birattu waliin taa'a qabanii harkaa qaban lachuu horii kaan du'e ammoo horiin bakti'e bineensi kun tokko ka ati bismillah jettee ergamte akka billa wallaalama kun kun ammoo haraama waan ajjeeffate lama wali dhufte maslaha dubbii lama ta'uu qabanna haraama hedduu qabanna nyaachuu dandeettu gabaabinatti wanni aslee barataniif agas yookaan aslee waan baratuuf hin jirtu bara wanni aslee ati barattuu si barbaachisuuf qaa'idaa keessatti dubbiin akka si gabaabattuuf as. كمت أسلي يته أسلي سنة دبي دي الفتشو هكذا هو الأصل في الإبضاع في الإبضاع في الأبضاع واللحوم أصل لربتي والجرف واللحوم فون والنفس لب المنما والأموال هرين نما لب هرين للمعصوم نما تكفم كمسلمة تكانما مسلما تهين كإسن نجين إسن جدوجر فرما سلوكا nageen isin jidduu jiru takka ati nagaan biyyisaa jirtu takka inni nagaan biyyisan ta'e jiru takka nagaummaan ollaa isin jidduu jirtu kun martuu macsuum jedhama tuquu dandeettu horiin nama kana lubbuun nama kanaa asliin tikfamu haraama ta'u aboo adaba dhabuu qabu dhabuu mishan ajjeesan miti asliin inni tikfama wanni tika san keessa isa baasaa ka isa ajjeesaa takka isa dhaanaa isa miidhaa dhufu akka inni fakkeenyaaf nama nama miidhuu yoos isa kanallee miidhuu hin danda'an waan inni nama miidheef lafaa kaatee ammoo miidhuu hin dandeettu waan tikfamaa ta'e horiin isaas akkas yoo inni ammoo horii liqii namni irraa qabaate fakkeenyaaf liqii san inni baasuu dide horii isaa kana dirqiin akka irraa futee nama kana kennuu hin dandeettu horii isaa harkaaf saamamuu hin danda'a jechuudha hagni silaa irra jiru sun maal sababa jira yoos ka irraa fuutu yoo sababaan kun hin jiraatin aslii waan haraama ta'eef لبو ساتف هوري سلي تقول حرام يتقوا بالتي أه حتى يجيء الحل وهكا واني حلال اقول عرفتت فافهم هذاك الله ما يمل بيك وان سنكر مخال دامنا مونو اتبع شك هو دون قبلكم والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة والأصل أسلين في عاداتنا وان عداء منك أبو كان أسلين الإباحة انجيت عادان أمتا انجيت حتى يجيء هذا دفوت صارف الإباحة والنوان كان الرأس تشوسا هذا دفوت أسلم أداء من تقوانيات وكمان نساء كون حلالة هذا وني حرام ولا دفوت وان أوجو كمان من وني دكون حلال هذا وني حرام ولا دفوت وان أفتو كمان أفن نساء كون حلال حلال كل ما جاف أكيد أفتو جاف ما تكر أفت السبب لا في النير كينو ذلك إنجتو أكيد أفتو كون نساء جاف هذا وني حرام ولا دفوت هندو عادت وني عادة أمني أكثر أمني والسلام أكثر أمني دبت akkaataa uummanni toliin jira akkaataa uummanni tolleedha dubara kadhas akka namni dura walii walii walii heerumsiisu akkaataan itti aroonsa godhan wanni kun martuu aadatti halaala haga keessaa wanni haraama godhaa tana dhuftutti. Aboo aroonsi akka isin gootan sun haraama. Maaliif sababaa sanaaf jechuu qabda wasu. Lafa kaatee haraama jechuun dandeettu. Aadaa duruu akkasuma goona sababaa yoo jiraatti malee. Sababaan akka manguddichi baanu. sirba dubartiin yoolleen halkan yaatee sirbitu kana intalli isaa dhaqxanii jaarsa manguddishi kenna tokko adarashii jedhaniin boo dubbii jabaatu. Niitii isaa gaafatee amalu dubri mee jennaan tapha deeman jetti. Beela isaatti mee jennaan tapha deeman jetti. Halkan marroota tapha deemanii yaamee amma waan jedheen taphni kun halkan malee guyyaa tahaa jedheen ta'u jetteen. Dhiiraaf dubri walitti dabalamtu malee dubra qofaaf tahaa jedheen ta'u jetteen. ala malee mana mana duratti haa jennaan ta'u jetteen lubbuun beektee jedhe lubbu lubbuun beektee jirti jedhe waan waan jiraatu waan achi jiraatan beeknee jedhe amma kini baanu amma tu waan waan kanaan haraama godhuu ati dandeettu lafaa kaatee ammoo haraama jechuun dandeettu walitti dabalamuu sanii ala bahuu sanii halkan sanii dubaraaf dhiira walitti dhufu wanni kun martuu waan haraama godha lafaa kaatee ammoo akka namni taphatu kanaan haraama jechuun dandeessu dubri caalaa wal'atee fira waan ofii taphatte haraama jechuun aadaan uummata akkas taate lafaa kaatee haraama godhuu hin dandeessu wanni haraama godhaa yoo dhufte malee jechuudha waabin natti. Aadaa jechuun tun egaa waan namni waan namni ifiin otomaatika ta'e aadaa tolfamtee miti aadaa jechuun yeroo hundayyuu aadaa namni lafaa ka'ee yaadee akka akka daraamaa tolchee miti aadaan taatu sun. aadaan lafaa tolchanii booyaan ta'e akkana ta'uu namni akka tolchanii maalii godhanii maalii godhanii namni handasi lafaa ka'ee aadaa uummataan taatu aadaa uummataatii miti. aadaan waan uummanni irra jiraatu kan odoo hin gogodhin odoo fi akkana hin gogodhin wanni amma guyyaarraa siyaasaa fidanii tun tanaa tun tanaa tun akkana sirbuu qabna akkana jechuu qabna akkana godhachuu qabna jedhamtu waan namni uume malee tun aadaa miti bakka sana keessa illee hattaa seenuu hin dandeettu. aadaa ta'een isin jedhee aadaan ta'een akka uummanni bal'aan irra jiraatu kan osoo osoo wanni tokko illee namni hin gogoon osoo rakkoon tokko hin jedhe akka xabi'aa rabbi irra uume kan namni irra jiraatu aadaa jechuun isiisan. tabiraa ta namni lafaa fidee guyyaarraa kaasee daraamaa ijaaree warra waan kana taphatu achi uummata dura kaayee uummataan daawwadha aadaan teessan sana inni aadaan sun aadaa jechuun akkaataa uummanni itti jiraatu iti hattaa yaji'a haga dhufutti saariful ibaaha mubaaha kanarraa wanni gayuu gayamuu kanarraa wanni deebisa jechuun saarif wanni deebisa asirra al ibaaha ibaaha wanni kun mubaah tahu halaala tahu nuuf gayuurraa wanni dhoowwa haga dhufutti aadaan ilma namaa tokko nageettii. Irri guddoo waa'ee fuudhaaf heerumaaf maaliif akkaataa itti wabaasan wanni kun aadaa namatti hidhaa qabdi irri guddoo. Waan kana dura dhaabattee aboo maanguddoo waan akkasii dubbachuu hin dandeessanii wamaa amma sagaltamii fi saddeet sihaa faranjiitti ijoollee waliigallee nu guruuba. Inni yeroo ijoollee sana rakkoo qaba waliigallee maanguddoon gosaan Sumaaleen tun gosaan dhaabatanii fudhachi dhaabatee nuhi warra abaduu warra abaduu abaduu zaniin keenya abaduu abaduu intala teessan akkana akkana akkana akkana kabajaan ilma keenya abaduu abaduu isin gaafanna jedha. Kunis lafaa ol ka'ee nuhi warra abaduu warra warra duruu gargar foo dheertuu keenya beekin miti dheertuu arsii takka. Warra duruu akkana olirraa fuudhu warra maalii maalii dheetuma intala teena tasin kan attasan isinii kennin jedha. Waan kana balleessine inni kaanem. Waan kana balleessine inni rakkabsaaf nama hagamee walii gallee. Gurbaan fuudhus rabba liqeechee ijoollee guruba kana guruba keenya kana. intalti herumtus guruba kan guruba qabna tiima keenya kan tolfannee amma waan kana balleessuuf itti rakkaan rakkoo waan sanirraa nu mudatte waggaa hagamii keessaa bahuu dadhabne namni addaan carree maanguddoo rakkoo fidde da'waan badee waa hagam rakkoo hagamii irra waan barbaachisu nu gisan ilmi namni hin qabne malee aadaa namaa wal gosaa dura dhaabate yoo haraaman ta'e nati yoo namni waan haraamaan dubbatiin yoo haraama dubbate bakka takkatti haraama akka jirtu sirreessiif malee waan namni amma jarsu fudhachee ka'e kun qabana ka'e maal sirraa balleessitu waan sirraa balleessitu hin qabda aadaa uummataati aadaa ummataa dhiisuu jechuu akkasitti rakkatiniini da'waa rabbi ati keessa seentee goota malee tiima tokko ka aadaa fi qabu ka maalii fi qabu adda uummatuu hin dandeessu ati. Rasuulli alayhi salaatu salaam yeroo dhufe uummata arabaa ka jiru sun maqaa irraan jijjiire tokko dura. Maqaa qabaa maaraan mushrikaa sun maqaa qabaa bara maqaa irraan jijjiire rasuulli maqaa mushrikaa tokko tokko malee Abdul Shamsii fi Abdul Maalik jiru san keessaa jijjiire rasuulli haraama ra'ee. Guutuu kan Umari Aliyyi Hussein akkuma dhiisee maqaa isaanii Zubairii Talha akkuma dhiisee. Ati amma namni tokko hojjete islaamii maqaa jijjiiree dhufuu hin galu. Maaliif maaliif rakkifta nama kana? namni kun faranjii aadaa qaba ummata biyya isaa kee jirta maaliif yeroo islaamii isa maqaa isaa jijjiirra dhanu waan jijjiirri hin jirtu maqaa rasuulli maqaa hin jijjiirre nama tokkollee irra yoo maqaan isaa waan haraamaaf keessaa qabaate malee irraa jijjiirta os wanni waan haraamaaf keessaa qabaate waan hamtuu taate irraa jijjiirte maqaa gaarii baaftaaf yookaan namtichi kun islaamii jechuun shakhsiyyaa isaa guutuma takkaa diiguu miti baroonni amantii islaamaa gufuu itti ta'e takka taatu maqaa jijjiirratu jechuun wanti qosaa ni fakkaata isin biyya dhalatte keessatti odoo jirtu biyyan ta'e keessatti maqaa kana waggaa afurtama waliin barattee waraqaa ragaa guddaa hagamiin qabda uummata biratti hagam beekamtee guutuma jijjiiradhu nama biraa ta'a jechuu bara waan guddoo amantii gufuutti ta'a maal nu godhe nama guruuba tokko kan nama dhufellee dafee jijjiiree akka sabummaa isaatiif na- eenyummaa isaa kana marga akka dhahee if godhuu tokko gartee if jala dhuunfatuu tokko santu keessi osoo akkas godhuu baatanii ammoo daawwaan faca'ee akkuma jirtu ati maqaan kee hin keeti ammoo daawwaa rabbi facaasi namuu sirra uummata kan keetiif uummata kee keessa jedhanii akkuma gaaf duraa faca'ee san faca'uun hin malte amantiin islaamaa tun uummata faarisii kana yeroo qabatan waan isaa mara dhiisaniif. akkasitti yeroo gabaabduu keessatti mootummaa addunyaa gurguddoo akka isaan ta'u wajjin yeroo gabaabduu keessatti amantiin islaamaa guutuu isaanii qabatte hakmaa rabbi jedhan warri majuus gaaf san jedhamu ka amma ziraabashti jedhamu kun ziraabashti jedhamama majuus warri zamana san jedhamu sun harka dhibbarraa kudhan ta'e amma biyyi isaan gaaf san biyyi guutuun dhibbarraa dhibba isaan yeroo san maaltu balleesse akhlaaqattu warra kana lafarraa haqe barruu isaanii dhiisanii fi waan isaanii dhiisanii fi waan takka namni kan tuqne afaan isaaniitii fi aadaa isaanii dhiisanii fi waan jedhan faaris amantii islaamaa fudhattee eenyummaa isii hambifatteedha gaafsan eenyummaa fi naaqneedha faaris santu guutuu akka islaamna chirra hacha kuraasaanii maalii kan maawaraa inni harkan akka islaamni faca'u waan santu godhe gama kaan hin faallaa ammoo warri gara robbaa deeme waan san godhuu hin danda'e ka deeme martuu indalos waggaa dhibba saddeet qabatanii ummata fi makuu hin dandeenye ka dhufe marayyuu maqaa itti baasan maqaa irraa jijjiiranii sabummaa arabaa gadii kennaniif bara waan andalos waan argame akkasii warra faranjii kana yeroo isaan amanan irraa jijjiirinni maqaa isaa sabummaa fi gadii kennaniif maqaa itti baasan gosa godhanii. Gosti tun gosa nagaa qabdu ammoo warra arabaa kanaa gadi bulti. Nama jibbisiisu nama jaallisu dubate. Otoo silaa amantiin teessanii Awurooppaa kun hooti fudhadhaa jedhaniini rabba wanti qaddarin malee silaa wana harka guddaan kun marti silaama ta'uu dhabu. Duuba jechuun fi odoo bifisanii amantii beekaa akka ati nama jijjiiruu kana dhiisanii akkuma inni jirutti atin amantiin tan ta'e namni tokko lafa sirratti aanu hin jiru amantiin ta'e ofadhu ummatan keessa facaasi deem jedhanii inni kana barsiisaniitu ofiraa deemu amantii rabbi facaasu laakiin namni jibbi nu jibbuu qabdaa nu jaalani jaalachuu qabdaa nu jala buluu qabdaa afaan keenya baratuu qabdaa afaan kee diiguu qabdaa gabrummaa akka gabrummaa laala namni ala jiru namni keessa jiru namni ala as laalu akka gabrummaa laala hagan dhabee dabaree egaa insha allah achirratti dhaabna wallahu subhaanahu wa ta'ala a'lam.